sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyo abbaa keenyaa hunduma keessaniif bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa har'aaf sagantaa faarfannaa kan dabareen isaanii ga'an qabanne kan isiniif dhiyaanne aan galgalee tafariif girmaa'ee baayisaa waliin ta'uudhaanidha dabareen isaanii kan ga'an irraa jalqabna. Alaazar Jaallataa godina Wallaggaa lixaa Baggiirraa haadha koo Zabanaayee baay'ataaf obboleessa koo Eliyaas jaallataaf akkasumas obboleettii koo Tsadee jaallataaf waldaa guutuu Wangeelaa Haroo Diimaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Masgabuu Tolasaa Aanaa Sayyoo Nooleerraa maatii isaa hundumaaf qopheessitootaaf akkasuma Taaddasaa iddoo isaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Gorshee yaadataa Aanaa Jimmaa Horroorraa Abbaa koo yaadataa. booroo harmee koo jaarituu gammachuun haadha warraa koo amaluu tasfaaf soddaa koo taaddaluu tasfaa fi faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
abrahaam faqqadee najjoo irraa obboleessa isaa barsiisaa malkaamuu faqqadeef akkasuma obboleessa isaa yoonaataan faqqadeef abbaa koo obbo baqqalaa gurmuuf lalisee biraasaaf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomii ittiin jenneera.
Waaqshumaa Qajeelaa Qeellam Wallaggaarraa obboleessa koo Mulgeetaa Qajeelaaf Gazaany Guddataaf Qashannaa fi Guddataaf Dastaa Guddataaf akkasumas Obsii Qajeelaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Lalisaa Tarreessaa Aanaa Aayiraarraa Mucaasaa Naatee Lalisaatiif Abbaasaa Obbo Tarreessaa Itichaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Tasfaayee Haayiluu Horroo Guduruu Wallaggaarraa obboleessa koo Sooriyyii Haayiluu Barsiisaa Tarrafaa Haayiluu Barsiisaa Girmaa Haayiluuf firootaaf amantoota guutuu Wangeelaa Jimmaa Gidaamii jiran hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Barataa Misgaanaa Dachaasaa Guduruu irraa firoottan koo fi amantoota hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Beelomni gooftaa sabni kee oolmaa hedduu ooltee wantoota hundumaatti biqiltoota lakkaa yoom baanamtee rakkinaaf kan furmaata ta'uun bamnee sibiraa oolmaan keenu duraan dhokatun guyyaa gidiraa dandeenyu gooftaa jallisu akka keetii jirraa. Sababii oolmaa keetiin malee nuusilaa maalitti boqonnaa warra lagangateera. Nagantamni amna dhugumaa injiru seenaannu yaadatu waan burkaansa sibiira ta'e wal nama eeggatu waan burkaansa sibiira ta'e wal nama eeggatu durumaa gara keetti fidu isa biyyi lafaa dadhabee waan gataa eeggatii godhataa yoo arginu qabee waan gataa eeggatii godhataa yoo arginu qabee. Gaakudha lama guutummaa dhiiga ishee lolaaftee waan qabdu ogeessota lafaatti erga baaduu baaftee itti caale malee boqonnee dhibee ishee fooyyooftee ija nama bakka ciiseera ammaatee rakkoo ishee gunyaan qabatee biira darbarraa goree firri ishee si qofa cuqqaaluu danda'ee burqaa rakkina ishee. Sababii walmaa keetiin malee. Kusiilaa maalitti boqonnaa warroolaa dangateera darbee bu'aa maalii qabnaa dangatamni amnaa dhugumaa injiruu seenaannu yaadatu waan burkaansaa sibiira ta'e wal namaa eeggatu waan burkaansaa sibiira ta'e wal namaa eeggatu. dabarsee garuu amaniif hin kooma ooba gosaa gachabsee dhimma dhuunfaa sabaaba godhee amantuu alabsee sibiraa sirriitti ilaalameef malee dhugaatuu sila akka saatiif hin baduu saba yoo dhotaatu mootota boqonnaa duwwattaa gaafa namaaf kaatu. Sababi olmaa keeti malee Kusilaa maalitti boqonnaa Warroolaa dangatee irra darbee bu'aa maalii qabnaa Daggatamnee amnaa dhugumaa Injiru seenaan nu yaadatu Waan burqaansaa sibiira ta'e wal namaa eeggatu Waan burqaansaa sibiira ta'e wal namaa eeggatu Durumaa gara keetti fiduu. Eesaafi lafa dadhabee wangataa biqiltii godhataa yoo arginu qabee wangataa biqiltii godhataa yoo arginu qabee. Israa'el misirri ba'uuf karaarraa bu'eera. Garuu dura saatiin kan jiru galaanni guuteera Muddeedhaan konkolaataa fardeen isaan hordofeera Dudumneerra utuu jedhanii ijoolleen gaddaa Daandii cuufaa sabaa keeffanutti muuxannoo qabdaa Galaanicha dolaa matultoo gooftaa maal dadhabdaa Sababi olmaa keesi malee Kusilaa maalitti boqonnaa Warroolaa dangatee irra darbee bu'aa maalii qabnaa Daggatamnee amnaa dhugumaa Injiru seenaan nu yaadatu Waan burqaansaa sibiira ta'e wal namaa eeggatu Waan burqaansaa sibiira ta'e wal namaa eeggatu Durumaa gara keetti fiduu Eesaafi lafa dadhabee Wangataa biqiltii godhataa yoo arginu qabee Wangataa biqiltii godhataa yoo arginu qabee.
Ibsaa Sirneessaa Aanaa Anfiloo Magaalaa Eenacheerraa Mucaa koo Mararaa Ibsaa Haadha warraa koo Meetii Dajjanee Barsiisaa Filiiphoos Sirneessaa fi dhaggeeffattootaaf jedheeraa galatoomsiisna jenna.
Nugusee Gillaa Bulee Horaa irraa Haayiluu Maatiyoosiif Isaayaas Daammiif Baattuu Magarsaaf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomii ittiin jenneera.
Faarfannaa ittaanu kan filate eebbisee mokonnin aanaa kullisoorraa firoottan koof dhaggeeffattootaa fi akkasumas qopheessitootaaf jetteetti.
Yohaannis leencaa aanaa hoomaa irraa abbaasaa leencaa margaa fi haadhasaa aadde baacuu waaqoyyaaf obboleettii isaa wubituu leencaa fi hiriyoottan koo maraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Abdiisaa buloo magaalaa adoolaarraa obboleessa koo gadaa abuloof abbaa koo hoophee saa. dubeetiif haadha manaa koo bilisee gammadaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Damara Toolaa Benishaangul Gumuzirraa haadha warraasaa Buzgee Alamaayyoo fi Tsaayee Damaraa fi Saaraa Damaraa akkasuma Boonaa Damaraa fi Waldaa Guutuu Wangeelaa hundumaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomittiin jenneerra.
Barataa Solomoon Guddisaa Godina Jimmaarraa Abbaa koo Guddisaa Boodanee haadha koo Baqqalee Zuuraa Waldaa Ingittaa. fi barataa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa xumuree naannoo beenjaa argamuu fi qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Diidhaa gammachuu noonnoo beenjaarraa Jifaar gammachuuf kiisee diidhaa fi haadha warraa koo birqee alamuu akkasuma bashaa waaqoo fi dammee waaqootiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Eeliyaas Ashannaa fi Godina Gujii irraa hiriyaa koo Geetaachoo addisuuf maatii kiyyaaf waldaa hiwata birhaaniif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Adoobsi jeekeeru adiin gataa na bargaaree dhiiraa danna turenaa ija saafetaa saanu kaadatu ani dandeesaa irra ejjennee ani dandeesaa irra dhaabannee ani dandeesaa gaari dandeesaa.
keetiin kan dubbatamee harkaan eessitee kanneen yaadiin gonfoo fayyinaa qopheessitee haadhata keetiin kan dubbatamee harkaan eessitee kanneen yaadiin gonfoo fayyinaa qopheessitee goota golgootaa leenjii yesuus himarree adamsi jirtii adiin gataa. Namargaarii bareedinaa namni toleenaa ija saafeenaa saanqaa dheeraa adeemaa deemaa irra ejjennee adeemaa deemaa irra dhaabannee adeemaa deemaa gaarii deemaa. Eega bakkoosaa kan akka dhageen laataan beeksisa. Naan dhiisuu yoo jiru sodaachisa. Eega bakkoosaa kan akka dhageen laan eemsisa. Goota golgootaa leenjiiwwan yesuus maarree adeemsi kiikii adiin gataa hin dabalee. Namargaarii bareedinaa namni toleenaa ija saafeenaa saanqaa dheeraa adeemaa deemaa irra ejjennee adeemaa deemaa irra dhaabannee adeemaa deemaa gaarii deemaa. Adeemsi jirtii adiin gataa hin dabalee. Namargaarii bareedinaa namni toleenaa ija saafeenaa saanqaa dheeraa adeemaa deemaa irra ejjennee adeemaa deemaa irra dhaabannee adeemaa deemaa gaarii deemaa.
Abtaamuu Mallisee Noonnoo Beenjaarraa Talquu Baqqalaa fi Shifarraa Urgaa fi Shaashoo Qalbeessaaf akkasuma qopheessitootaaf amantoota hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nuus galatoomii waan nuuf filteef jenneera.
Ifaa baayisaa aanaa mana sibuurraa amantoota guutummaa addunyaatiif qopheessitoota ofiisaaf naaf filaa jedheera.
Mul'inaa Taaddalee Aanaa diggaa irraa jireenyaa taaddaleef balfee taaddaleef alamnesh taaddaleef haadhasaa aadde ayyaanee booranaaf soddaasaa obbo booranaa ittafaa faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Barataa Iyyaasuu Waqtolaa Aanaa Yuubdoorraa Abbaakoo obbo Waqtolaa Waggaarii harmee koo aadde rabbituu baqqalaa obboleettii koo zannaba Waqtolaa akkasumas ayyaanee Waqtolaa taaddalee fi. Paawulos waqtolaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Dassaaleny Ittaanaa Aanaa Sayyoo irraa haadhasaa aadde walaliituu caanqaaf obbolootasaa hundumaaf firoottankoo hundumaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Yoosef Bulchaa Gidaamirraa sirni isaa tarfaaf akkasumas maatii isaaf tarraqeenya olaanaaf eebbisaaf maatii koof waldaa harawaa dachaa targaman hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Waaree Hoxxeessaa Godina Gujii irraa haadhasaa aadde miijuu hirbaa'eef goobanaa jaarmaan girmaa saafaaf obsituu tasammaa fi akkasuma qopheessitootaaf faarfannaa tokko jedheera galatoomii ittiin jenneerra.
Barataa Eliyaas Qana'aa Daallawaa Baraarraa Abbaa koo Qana'aa Goosaatiif haadha koo Siwayyee Shuuramuuf obboleessa koo Saamu'eel Qana'aatiif Daawwit Qana'aatiif maatii koo hundaaf naaf filaa faarfannaa tokko jedheera.
Nagoota isaanii san gadi dhaabannee imimmaan dhangalaafne obsuu laaddanne. Fayyisaa koo fayyisaa koo fayyisaa nuu deebiisi nuu deebiisi nuu deebiisi nuu gateera. Adoonisin hammaateen wannu dheeratee margee jedhaan hin googee ni goggogatee. Uummatni miliyoonaan baay'ee ta'anii balaa beela cimaatiin nurraa duumanii. Hawwataan daa'imman keenya si fooyyanii imimmaan isaanii san hunda taatanii. Fayyisaa koo fayyisaa nuu deebiisi nuu deebiisi nuu deebiisi nuu gateera. Soosii garaan keenya saayinata. Karrakkoon garaagaraa duuba irraa taa'u. Bareechi jajjabeenya keenu faadufu. Fayyisaa koo fayyisaa koo fayyisaa nuu deebiisi nuu deebiisi nuu deebiisi.
Margaa Mulgeetaa Gujii Geettareerraa Abbaasaa Obbo Mulgeetaa Kitilaaf haadhasaa aadde dirribee bantiif akkasuma qopheessitootaaf hiriyoota koo hundumaaf jedheera nus galatoomiitti hin jenneerra.
Laggasaa Hawwatee Godina Gujiirraa obboleessa koo Guyyee Adoolaaf Habtaamuu Taaddasaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Tamasgeen Asaffaa Hidhoo Abbaa Booraarraa obboleessa isaa Nigaatuu Asaffaaf Guddataa Hiikaaf Alamaayyoo Hiikaaf Sukkaaree Jaallataaf akkasuma haadha isaa Tarrafee firri isaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Misgaanuu Waaqumaa Aanaa Biliilloo Boosheerraa waldaa Makkaana Yesuus Nageettiif qopheessitootaaf obboloo tokko hundumaaf dhaggeeffatootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Efreem Taammanaa Aanaa Ganjiirraa Barattuu Sinqinash Tasfaa fi Barsiisaa Ayyaanaa Aabboseef akkasuma waldaa masarata Kiristoos hundumaaf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomi waan nuuf ilteef jenneera.
Girmaa Gaaddisaa Aanaa Gullisoorraa qopheessitootaaf obboleessa koo Dabalaa Shafarraaf Darribaa Qananiif mucaa koo Daraaraa Girmaaf warra manaa koo Zawdituu Tafarraatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Yoosef Baayisaa Kafaayirraa Ejjetaa Baayisaaf Kaasa'uun Baqqalaaf Faanos Baayisaaf haadha isaa Tolashii gammachuuf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheeraa galatoom waan nuuf ilteef jenneera.
Boqonnaa guddaan argadhee gooftaa koo Nyaamachuu guddaan si keessatti qaba. Ergaansi argadhee boqonnaan argadhee ergaansi argadhee boqonnaan argadhee Mofta maaltu sirkaa dhibee hin beekaa? Iyeesuus maaltu sirkaa dhibee hin beekaa? Mofta maaltu sirkaa dhibee hin beekaa? Iyeesuus maaltu sirkaa dhibee hin beekaa? Ergaansi argadhee. Boqonnaan argadhee ergaansi argadhee boqonnaan argadhee gooftaa maaltu sirkaa dhibee beekaa yesus maaltu sirkaa dhibee beekaa gooftaa maaltu sirkaa dhibee beekaa yesus maaltu sirkaa dhibee beekaa. Tolkee narra baay'ata akka kee eessatti argatu gammachuu kan nama guutu yeroo daa ni waaqeffata tolkee narra baay'ata akka kee eessatti argatu gammachuu kan nama guutu yesus yesus yesus. Siwaameen quufu siyaaduu siyaaduu siyaaduu yeroo ndaalubbuun koo iyesuus iyesuus iyesuus siwaameen quufu siyaaduu siyaaduu siyaaduu. Yeroo ndaalubbuun koo ergaansi argadhee boqonnaan argadhee ergaansi argadhee boqonnaan argadhee gooftaa maaltu sirkaa dhibee beekaa yesus maaltu sirkaa dhibee beekaa gooftaa maaltu sirkaa dhibee beekaa yesus maaltu sirkaa dhibee beekaa. Ergaansi argadhee boqonnaan argadhee ergaansi argadhee boqonnaan argadhee gooftaa maaltu sirkaa dhibee beekaa yesus maaltu sirkaa dhibee beekaa gooftaa maaltu sirkaa dhibee beekaa yesus maaltu sirkaa dhibee beekaa.
abbaaf yennaa siin jedhee isaanitti hin fakkeeffamtu jaalalli kee maaliin ibsama kan dursee naaf dhimmeessuma abbaadhaaf yennaa siin jedhee isaanitti hin fakkeeffamtu jaalalli kee maaliin ibsama kan dursee naaf dhimmeessuma michuukoo michuukoo. michuukoo sinkante anaafoo antiikoo antiikoo antiikoo anaaf birmataakoo michuukoo michuukoo michuukoo sinkante anaafoo antiikoo antiikoo. Anaaf birmataa kun ergaansi argadhee boqonnaan argadhee ergaansi argadhee boqonnaan argadhee Ngooftaa maaltu sirkaa dhibee hin beekaa? Iyyasuus maaltu sirkaa dhibee hin beekaa? Ngooftaa maaltu sirkaa dhibee hin beekaa? Iyyasuus maaltu sirkaa dhibee hin beekaa? Ergaansi argadhee boqonnaan argadhee ergaansi argadhee boqonnaan argadhee Ngooftaa maaltu sirkaa dhibee beekaa Yesuus maaltu sirkaa dhibee beekaa Ngooftaa maaltu sirkaa dhibee beekaa Yesuus maaltu sirkaa dhibee.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Daangaa hin qabu mana kee jira yaadni kee anaaf gaariidha alfaadhaaf oomigaadhaati barri kee daangaa hin qabu hundumtu mana kee jira yaadni kee anaaf gaariidha. Morsaakoo morsaakoo morsaakoo sittee guddisaakoo safuukee. Safuukee safuukee seenaa koo jijjiirtee morsaakoo morsaakoo morsaakoo.